Hmm. My correct people, good morning, good afternoon, depends on where they watch me from. My correct people, I don't come again, longest time oh. Yes oh, body not be firewood oh. Yes. So my people, I don't carry another gist come. Good morning, good afternoon, depends on where they dey watch me watch me from. They say Olori Toby Philip say the cite am for where e for dey cry because of say kabiyesi no dey give am pocket money again na wetin i hear allege o you understand my pipo dem say oloritobi tok say e dey difficult for her now to live alone because she be single as a single mother you understand and the gist wey we dey hear for social media be this one na make me dey put allege Because i no dey for there so as e be so for social media say e caviarcy don abandon her because of say and e, she no dey work o oh, my pipo make na know dat one say because of say she no dey work and how she go come take see dis kain money to take care of her children dem say oloritobi say e account balance don end because e no easy to take care of di twins you know say according to the gist when we dey hear say kabiyesi banned down for two months It's two months now because of the issue of this baby kabiyesi never answer her oh now im make her now olori tobi don sidon sidon say her account balance e don't finish she not get where she want to get money from so now she can't carry motor Can't enter her You can go meet caviarcy for e dey go meet caviarcy for palace say make e ask and say wetin dey happen why you go abandon me like dat I know say oloritobi philip not on that. no know say caviarcy fi abandon her laye she fi say caviarcy too love am my people, they say oloritobi philip drive go palace we come go meet caviarcy They drag her. They tell and say one make una no fear say hey how oh, you go dry a whole cabbie na a husband make una no forget dat one whether cabbie na king o oh, no be king o oh. anything wey you want to do your husband you are free to do it mm-hmm. forget king for where oloritobi philip dey cabbie na king for outside but for inside room with di wife e no be king no be say no be king o -huh. they are free to do anytin wey dem wan do so na so Lori loritobi philip now take drag caviarcy say caviarcy must to give am money say e no go gree my pipo dem say di elders of ileife land dem don tell caviarcy say make caviarcy comot hand for di twins you understand but caviarcy no comot hand because of say tobi loba na im wife so don't be tobiloba now If you say whether na she if you like o if e be di children belong to caviarcy o e don't belong to caviarcy o say caviarcy must take care of dem so na so olori tobiloba talk. you understand my people? my people, they say Kavye. Eh, olori tobi philip go palace as e begin to drag caviarcy so if e I praise them when dem come tell kabiyesi say kabiyesi shebi dem first tell you say make you comot hand for dis children say make you no take care of di children again okay now see wetin oloritobi philip dey do say because of say even though say kabiyesi know say say di children allege o oh, my pipo you know say how many times i don talk allege since you know say di children no be your own you still begin take care of dem see wetin oloritobi philip dey do now as e take dey drag you up and down my correct pipo according to di gist wey we hear we hear say say true true carviesi dey take care of di children but later on my pipo hmm dat tin come make oloritobi philip e shoulder come high well well even meanwhile when e take even know say di children no be carviesi own but carviesi was still taking care of di children e no care oloritobi not think about those things You see, they hide her own shoulder you understand my people. so because of that thing now I make up make sin now you know say for this life eh, no matter how person lie no matter how person they do the truth must surely surface one day will be one day truth go come out and na the truth now na im don surface now as me and una dey talk right away. my people, dem say everybody for palace Ooni of Ife sisters dem dey against Olori Tobiloba dem go dey against am before because no make dem bring am come palace na Iyalaje e and Ooni of Ife chief When e dey do when e be spoken man na im carry Tobi come give Ooni of Ife and again dem say Ooni of a brother father say e no like Tobiloba say dem dey against Tobi and again my correct people, dem say Ooni of a brother Ooni of a father Ooni of a sister dem no dey dem no like Olori Tobiloba you understand dem dey against am my pipo dem even say Ooni of Ife go Ikoyi mansion e say e go talk some senses to Olori Tobiloba e no still lis ten e tell am say make e return di twins say e dey beta make she return di twins and make she relocate back to di palace say di palace only of ife know say di palace still belong to tobi my pipo olori tobi say e no dey return back to palace say even though say e want to return back to palace say make kabiyesi accept di twins dat is di only way she can come back my pipo dem say Ooni of Ife tell Kabiyesi eh, um Olori say whether he like him or not he go must do DNA come without DNA no acceptance